iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aho mutwumvira ni kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo com turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu no kuri site ya interineti ni wawawa akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ni ikiganiro murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murisanga rero kuri radiyo yanyu uyu munsi turongera tubaha umwanya cyane cyane mwebwe urubyiruko rwanda rw'ejo rwaruka burundi bw'ejo turabararitse mutwibwire rero ibyo mwifuza ko tuzavugaho muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi mu biganiro byacu murisanga mushobora no kutwoherereza ibitekerezo byanyu kuri facebook ijambo ni radiyo yacu nk'uko nari mbivuze mu kanya mbibutse na nomero muduhamagaraho muri kiganiro ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mu kiganiro muri isanga rero cy'ejo hari abantu barenze batatu eh, bongeye kutwandikira no kuri fe- n'abandi batwandikiye kuri facebook bifuza ko twazabaha umwanya umwanya uhagije tukawuha urubyiruko none rero rubyiruko rwaruka mwifuza ko impuguke zazabaganirira ku biki kugira ngo tube tubateguza hanyuma tuzabatumire muri ibyo biganiro mu byo muri uyu mwaka mu kanya turabaha umwanya mutugeze ibyo bitekerezo byanyu aha ndatumira kandi n'ababyeyi ndetse n'abarezi muze kwa- kunganira urwo rubyiruko mutubwire ibyo mwumva byafasha uru rubyiruko urwaruka mu biganiro byacu bitaha maze radiyo yanyu izabibategurire reka rero mbonereho n'akanya ko gushimira ababyeyi aho muri hose ndetse n'abarezi mu murimo ukomeye mwese mukora mu rwego rwo gufasha urubyiruko gutegura ejo heza hazaza no gutegurira u rwanda n'uburundi iterambere rirambye mwese rero nongere mbifurize kuzagira umwaka mwiza wa bibiri na cumi na karindwi muroranirwe mu banyu reka mbiturire aka karirimbo k'umwaka mushya
Yo, Zig Zaga Zaga, John Rasta Bless, Boulevard Star Music, introduced Patrick Baggio, Eric Pro, Happy New Year, yeah, yeah. Muse tutambe, muse tugine, twigi numwaka mushasha bonane. Come on. Muse tutambe, muse tugine, twigi numwaka mushasha bonane. Yeah. Johnny tucheze, Johnny tuimbe, tusherekeye mwaka mpya bonane. Johnny tucheze, Johnny tuimbe, tusherekeye mwaka mpya bonane. turagushima mana kubona tukewe bazima nitushime dutambe turyoherwe abakuze n'abato nimuze ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe turyoherwe nibonane ufise akayoga ufise agasoda nimuze dusangire dutambe turyoherwe nibonane muze dutambe muze tugine twigine umwaka mushasha bonane muze dutambe muze tugine kupiga muziki tucheze, leo hakuna kulala ni kucheza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twizeye ko mwese aho muri mumerewe neza muri kiganiro muri isanga ikiha ijambo abakunzi b'ijwi ry'amerika reka tubanze twakire erike erike uranyumva erike turi kumwe Ye. urahagana he erike
ibijumbura
Ye, i bujumbura mwiriwe neza
ibijumbura n'amahoro ikirere kimeze neza n'akazuba karahari kimeze neza ikirere nuko nuko ye ushobora kutubwira se icyo wifuza ko urubyiruko twazaruganiraho muri uyu mwaka cyangwa se niba hari n'ibiganiro byakunyuze muri uyu mwaka turangije
ibiganiro muri uyu mwaka bya- byabaye ibiganiro by'inkoramutima kweri byatumye guharuka n'abantu bamwe bamwe bahinduka bamera neza Eh,
Mhm.
hanyuma ku byerekeye ibyo mwaganira guharuka naho n'umwaka rero baganira ku bintu by'iterambere bijyana guharuka nyine kuko benshi guharuka basanga duhembye tubagira hano mu biganiro nyine kugira ngo habihora nyine unize guharuka ukareka kujyanwa Mhm.
n'ibiyagukonye bagahindura nyine bakaraba ibyumviro bateza imbere bituma nyine n'igihugu cyacu kijya mu kaga tumaze nka iminsi neza kiratezwa n'abantu bamwe bamwe Mhm.
bikagenda neza ibikorwa uravuga ibikorwa by'iterambere eh, ubwo urashaka gu- kuvuga nko ku biki neza neza kugira ngo twumve aho umuntu yaganisha ategura ibiganiro cyangwa se nk'umuntu wifuza ko umuntu yabatumirira kugira ngo abaganirire ni nk'umuntu ushinzwe iki cyangwa impuguke mu biki
turaza turaza aho ngaho mu gihugu cyacu hakenewe gutumirwa nyine abantu bajejwe kuraba ibintu byo gute- byo- byo kwiteza imbere byo guteza imbere igihugu Hawe- mu- hawe- na cyane cyane guhimiriza ugaruka guhugura kwiga kuko kwiga umuntu atize nti- ntiba bimeze neza ntamenye ubwenge ntamenye nyine kwiteza imbere usanga hari n'imirimo bijya- bivanye n'i- n'i- no kwiyumvira nyine bimeze Mhm. Ye- bagahimiriza urwaruka rukiga rugakunda amashuri kuko urwaruka rwinshi rwamanga turabona ruheba amashuri Mhm.
bakaraba nyine bakabahimiriza urwaruka kwiga hanyuma ibindi nabyo biza inyuma ya rezita byo ku ishuri uba usanga bimeze neza bamaze- urwaruka bamaze kuhindukira kwiga Ye, abo uvuga kwiga ni nk'abaki ni abantu ba- bakiri mu mashuri yo matoya cyangwa se n'abo mu mashuri yo hejuru nabo ba- bareka kwiga
ababa abo mu mashuri yo mu hejuru no mu matoya na cyane cyane aba- aba- abo muri segonderi segonderi za sesiyeme wikiyeme na pirimeri usanga bamwe bamwe aya mango barabayidekoraje na cyane cyane n'izi sisiteme zaje y'amashuri yo mu burundi ya fondamantare ugasanga bamwe bariko barayikiritika abandi ntibayigira ntibayiyumvamo neza bica bituma rero rwaruka rumwe rumwe rubadekoraje ukabona ukabona umenga nta- nta- ntibona neza ko ruraja mugabo barose nk'abantu babasigurira babahimiriza bakabereka importance ya fondamentale Mm.
ko musa bo kwiga bo kwiga ugasanga mu myaka iza turafite bya bwenge mu burundi bwize ibintu bimeze neza Mm. Ye, urakoze cyane Eric kuri iki gitekerezo cyawe reka twakire na Kasimu Kasimu turi kumwe
gome amahoro neberi oriyane ntabwo ari Aureliane ni Eugenia
ah oke oke oke sarudo Eh, ntabaya ntacyo
Eh, umwaka mwiza umwaka mwiza namwe wowe urahagana hehe yego yewe ndi mu burundi Eh, ye hanyuma eh, hanyuma nagira mbanze gushimira radiyo ijwi rya amerika impaye ijambo Eh, nongera ndayishimira ku biganiro byiza eh, bifasha urwaruka bya- bya- bya- mwacishije ngaha ku ijwi rya amerika muri uyu mwaka uheze Mhm, nshima n'ingene mwatwitayeho ah, urwaruka cyane cyane rwose mhm, Eh, nagira ngo tubwire ko hariho ibiganiro mwacishije ko akatari gake aho mwaduha urwaruka rwo mu burundi canke mu rwanda ah, rwi- rwi- eh, rwi- rwakoze imigambi rwakoze imigambi rukakora ibintu rugatanga akazi rugakireya poroje nyine ku buryo rutanga akazi ibyo ni ibintu byiza cyane kuko byampaye kwiyumvira nanjye icyo ntobo ushobora gukora cyangwa kujya hamwe n'urundi rwaruka tukiyitaho eh, ibyo kwihingira imigambi ngira ngo niko nobyita hama natwe tugatanga akazi cyangwa tukagahabwa natwe n'urwaruka igira kabiri ni iki- ni ikiganiro mwacishije ko ngaha eh, cyari kijyanye eh, no gwaruka ingene ubuzima bw'ugwaruka ingene amagara y'ugwaruka ingene bwokwirinda ibintu bimwe bimwe na cyane cyane ibirujyana mu mu- mu ngorane aho ni ukuvuga nko ku ma- ku bijyanye no- n'imyororokere mu kirundi ngira ngira twabyita ukundi hanyuma irondoka
ego hanyuma tukamenya ingene twigenza ikizira n'ikitazira mukazana abahinga babizi babyize bakadufasha ico nico caragize angira ngo abantu be abagwaruka rwinshi gihinduye imigenzo yabo umuntu ngo ucumvirije akumva ko hari a- a- aho yahora ahengama ngira ngo akikosora niko nobivuga Mhm.
hanyuma ubu naho icyo nobasaba muri uyu mwaka naho nyine ibyo biganiro byobandanya Mhm.
nkongera ngasaba yuko mwokwitaho eh, gubyi- mukazana nk'umuhinga mu ngira ngo ngira ngo novuga nti mu- mu mibereho y'urwaruka mu ndero y'urwaruka Mhm.
aka- akadus- aka- akagera- akagerageza gusukamwo amabisi mu ku kintu cy'urwaruka rwinshi ruriko ruramererwa nabi kubera rwagiye mu bintu bya politike batagira ubumenyi ugasanga baramukoresha kubera ntagira ubumenyi suzi uzovuga ngo ejo azobabura amatari canke umusitanteri canke umukuru w'igihugu ahubwo ugasanga n'amashuri ntayafise hanyuma ugasanga akurikira gusa kugira ngo arondere ubuzima bwa buri munsi ah, bamuhe amafaranga cyangwa bamuhendeshe ibindi bintu ibyo nabyo nyine mwo- mwobikora ko cyane kuko ngaha mu burundi nibyo tubona nibyo urwaruka rwinshi mbona ruri eh, rukurikira politike mugabo rutagira ubumenyi ugasanga benshi baherera mu mabohero kubera barabahenda babahenda bagaca bakora ibintu bitajanye n- n'amategeko y'igihugu uca usanga bagiye bahereye mu mabohero ico naco nyene nifuza uyu mwaka ko mwogikorera ko cane mukazana abahinga bi- ngira ngo ba politike canke mu mu ndero baka- bakagira ico bakosoye cane kuko turabona urwaruka rwinshi cane ruri mu mabohero kandi ruzira ibintu ku- ku- kutamenya gukurikira politike gusa Mhm. Ye, ndu- hanyuma hanyuma ikindi nacyo nyine mwo mwobandanya ni icyo eh, ni ikintu cerekeye ingorane ngira ngo ziri mu gihugu cacu Mhm.
nazo nyine mwo- mwo- mwo- mwobandanya nk'uko mwari mwabitanguye mukaza muratumira impande zose haba muri leta canke mu batavuga rumwe Mhm.
tuku- tukababaza tuka- tukumviriza ibyiyumviro byabo Mhm.
kugira ngo twebwe urwaruka ngira ngo nibaza nti mu bibazo tubabaza nabo nyine barateba bakabona ko bariko u- u- bakabona ko bariko batujana ahantu heza canke habi bakabona ko n'ibyiyumviro tukagira ico duterereye natwe Mhm. Yego.
Yego, hanyuma hanyuma ibisigaye ni ukuri norangiza nshimira iradiyo y'ijwi rya amerika ryatubaye hafi cane mu ngorane twagiye ye- ducamwo kuva muri bibiri na cumi na gatanu kandi nk- nkasaba yuko n'ukuri n'ubundi mwobandanya mutuba hafi ibiganiro mwogira ni byinshi ngira ngo bagenzi banje baraza ku- kuzana ibindi jewe ibyi- aho iwanje nobishika ngaho Mhm. Ura- murakoze cyane urakoze kasimu ndumva wa uteye no mu rya eric nabo bifuzaga ko urwaruka rwakwiga rukajijuka hanyuma rukajya rumenya no gufata ibyemezo Ye, reka twakire na Dan- na nowa nowa uranyumva
ndabumva neza cyane Ye. wowe igitekerezo cyawe urahagana hehe igitekerezo cyanjye nashaka kuvuga rero ndi i kigali mu rwanda Eh,
ndashaka ku- ko ari amakuru mwandika mm.
Hello?
yego ku rubuga rwacu Eh, mwajya muyandika mu kinyarwanda no mu kirundi kugira ngo tubashe gusoma ibintu byose tubyumva kuko ahanini biba biri mu kirundi Mhm. ariko ni icyo gitekerezo n'icyo amakuru ariko two- ha- amwe aba ari mu kinyarwanda andi ari mu kirundi
ariko amenshi aba ari mu kirundi Ah, bi- biba bitewe n'uwari n'uwari urimo gukora ku- ku- kuri iyo paje yarimo yandika
ubwo rero tugenda ukuntu mwasa byajya biba bimeze nk'ibaranse bikaba birimo hagati Mhm. Nge- Eh, oya rwose ikindi mbona mukunda kwibanda ku bintu byo mu burundi cyane Mhm. ubu rero tu- turimo turabatumira mwese babo mu rwanda urabona nibyo koko twatangiye cyane cyane iki kiganiro muri isanga kimara isaha twagitangiye dukora ku burundi uburundi buri mu bibazo noneho tugenda gahoro gahoro uko ibibazo bigenda byoroha tu- dutangira kugenda dushyiramo n'ibindi biganiro no ku rwanda rwose turabatumiye mwese muzajye mutubwira ibyo mwifuza ko tubaganiriraho dushaka impuguke nta kibazo tuzabikora
Eh, shyashya nicyo gitekerezo n'icyo N- ndagushimiye cyane nowa
njoni tuimbe tusherekeye mwaka mpya bonane njoni tucheze njoni tuimbe tusherekeye mwaka mpya bonane sikukuu ya furaha shangwe na vigeregere leta vinywaji tunywe leta chakula tule piga muziki tucheze leo hakuna kulala ni kucheza mpaka kuche kucheza mpaka kesho Lazima. sikukuu ya furaha shangwe na vigeregere leta vinywaji tunywe leta chakula tule piga muziki tucheze leo hakuna kulala ni kucheza mpaka kuche kucheza mpaka kesho muze tutambe muze tugine twiginumna kamushashabonane muze dutambe muze tugine twiginumna kamushashabonane joni tucheze joni tuimbe tusherekeye mwaka mpya bonane joni tucheze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira eh, cyane cyane ku bintu bishobora gufasha urubyiruko urwaruka muri uyu mwaka twatangiye wa bibiri na cumi na karindwi muraduha rero ibitekerezo byanyu ku byo dushobora kuzabaganiriraho bishobora gufasha urwaruka nk'uko nari mbivuze dusubire ku murongo wa telefone twakire daniyeli ndabona uri muri congo wari umaze kutwandikira utubwira ko o, uyu mwaka wa- ibyo twabagejejeho mu mwaka ushize byagushimishije ijwi ry'amerika ibyo za- ryabagejejeho ah, cyane cyane ikiganiro muri isanga nagira ngo nguhe ijambo daniyeli daniyeli uranyumva ko ntakumva neza ye komera komera muri congo mumeze neza yego daniyeli Telef- urimo kuvu uravuga ijwi riri hasi cyane Dan- eh, daniyeli ntabwo niba kukumva neza
umwaka mwiza mbifurije umwaka mwiza yego umwaka ye umwaka mwiza nawe aho muri congo mwifashe gute
Eh, muri congo tugifashe neza kabisa nta kibazo ndumva umwaka nusanze neza ko wavuye ku ijwi rya amerika nari maze iminsi myinshi cyane nda- nifuza kuyivugira Mhm. ye w- w- wifuza ko ba- ah, twazabaganirira ku biki muri uno mwaka
nifuza ko natwe abari muri congo mwazumva iri jambo twaba tuvuye- tubasha gutanga ibitekerezo byacu kuko ibitekerezo bituma kabisa uno mwaka ndumva ntari byiza rwose Mhm. ye mwatangiye umwaka neza ariko kabisa nifuza ko bari muri ijambo twagira natwe icyo dushyikirije Mhm. ye nuko nuko rwose tuzajya tubaha ijambo uko muzajya mu Mu- mujye mutwandikira muduhe nomero hanyuma tuzaba tubahamagara kandi nitutabageraho mujye mutwihanganira kuko hari igihe tuba twahamagawe n'abantu benshi isaha iga- igashira tutari twabasha kubageraho mwese Ye. ndagushimiye rero mukomeze kugira umwaka mwiza daniel haba muri congo hari ikindi washaka kongeraho Ye. urakoze nawe dufite na david ku murongo wa telefone david uranyumva Eh. david uranyumva ye urahagana he wowe david
ingozi mu burundi Mhm. mwiriwe neza uyu munsi
ashima amahoro turashima
imana ishimwe ye ibiganiro by'urubyiruko se warabikurikiye hari icyo wumva byakunguye hari eh, icyo wumva wifuza ko twazashyiramo ingufu muri uyu mwaka twatangiye
mushimikira cyane cyane ku bijyanye n'amagara y'u- y'abantu ukuntu ugwaruka gukwikingira umugera wa sida n'ukuntu gwageragaza kwitegurira akazoza mu ku- mu kujya mu mashyirahamwe Mhm. Mhm. Ye. ubwo tuzagenda hanyuma sa- hari ibyagushimishije se mu mwaka washize
umwaka washize nashimishijwe cyane n'ukuntu ijwi rya amerika ritwitaho amakuru ridushikiriza n'ibindi biganiro by'ugwaruka nyine Mhm. Ye, ku buryo ushobora no kubishishikariza abandi se kugira ngo nabo baryumve
yego Mhm.
aho mperereye barayumviriza cyane rwose Mhm. mwebwe mutwumva neza nta kibazo hari abatwumva batubwira ko bicikagurika abandi eh, bakavuga ko bidacamo neza mwebwe muratwumva neza
amasaha y'ijoro umurongo uba umeze neza gusa amasaha y'umurango niho bikunda kuvuga bicikagurika Mhm. Mm. Eh, ubwo twizere ko ikibazo kizageraho kigakemuka burundu
yego Eh, sawa urakoze cyane david ubwo dusuhurize n'abo muri kumwe
yego nanjye suhurize abari
Eh, turabasuhuza Eh, yego eh, urakoze Eh, hanyuma twakire noneho aristide turi kumwe
Hello?
wi
Eh, nashakaga ndaba- ndabasaba ikintu kimwe sinzi ko byo- bi- bwaba biba bikunda muri system zanyu Mm,
sinzi ku- ukuntu ko kuko ahantu tuba duheretswe amakuru tuba dushaka kwimviriza ariko biragora ukuntu dushobora kugira mm, no kuyaronka mm,
aho ndi mu mujyi wa nairobi mhm.
nashaka kubaza ko nimba bikunda ko mushobora kuza nko kuturungikira hari nk'ukuntu umuntu ashobora guteretsarya amakuru muba mwavuze cyangwa nimba bizaba bikunda mutubwira ahantu umuntu ushobora guca
Ye, birashoboka ut- ubwo uze ku- kugira uze kureba mm, turaza kukwa- uze kwandika kuri facebook cyangwa se inomero yawe ndaza kuyifata hanyuma tuze kukubwira uko wabigenza
Eh, mwaba mukoze cyane ko tuba dushaka kumviriza amakuru ariko bikatugora uko dushobora kuyumva Mhm. Okay.
Eh, Ye.
hama murabize neza cyane hanyuma se icyo wifuza se ko twazabaganiriraho uretse amakuru ibiganiro wifuza ko twazabaganiriraho ni nk'ibiki
ibiganiro mwaza mutuganiriraho mbona kabisa ibiganiro byanyu birasemeye cyane ntacyo nokongeraho ahubwo no kubashimira cyane ukuntu mwitwararika kutumenyesha amakuru n'imikino n'ibintu byose bijyanye na politike byinshi cyane Mhm, urakoze cyane Eh, hama nkaba ndabifurije gutera imbere cyane mubandanye muduha n'amakuru meza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Ye, natwe tukwifurize gukomeza kugira umwaka mwiza mwawutangiye neza se i nairobi
Eh, twatangiye neza kabisa hameze neza cyane Mhm. Ye, reka tubature rero aka karirimbo noneho happy new year ya gisitone mwese mwese ibashimishe
Lulu, she's done, Lulu, root to grow. La la la la la, oh. Only one, two, yeah, yeah. No hitting these and these are couldn't miss it. And shooting I'm a band in the head. Everybody put your hands in the air.
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro murisanga mukomeze kutugezaho ibitekerezo byanyu uko mwumva ibiganiro byacu byabagendekeye muri uyu mwaka turangije cyane cyane mwebwe urubyiruko icyo byabafashijeho hanyuma mutubwire n'ibyo mwifuza ko twazabaganiriraho muri uyu mwaka turimo dusubire rero ku murongo wa telefone twakire pascal uranyumva amahoro neza ndabumva iyi ni amahoro yeee ni ukuri turashyize umwaka umeze neza twizigamire yewe no uri hehe amamuduha Mhm.
ukuntu ari byiza cyane amakuru cyane ibyo biganiro bindi by'inkino muri kurukuri Mhm.
twebwe nk'urwaruka twaguwe neza cyane ku makuru cyane cyane usanga hari umuntu bitaha umuco umuntu ariko mugaca muduha umuco Mhm.
umwaka twawurangije impore nawo ubukeneye i burundi butugeze ahantu Mhm. ni ikibazo kivugwa na benshi cy'ubukene
ni icy'ubukene kweri butugeze ahantu unye umuntu no kurya rimwe ni hamwe ari imana ibikoze Mhm.
ariko rero nashaka ibiganiro muzoshobora ku- kudushyikiriza mukanadutumira n'abatumira bijejwe Mhm.
ngewe cyane cyane navuga ku bibazo by'indero Mhm.
urabona ubu hari sisiteme nshasha ya fondamentale na posite fondamentale Mhm.
ariko mu mwaka uheze ubona ko habaye amaborogo menshi y'abana basu- basubiye muhira bakaba barindiye ngo kuzokora ikibazo cya kenshi kandi bicaye muhira ibyo bibazo murakwiye nk'utumira k'umushyikiranganje akaduha umuco ubu abana benshi bicaye muhira batagiri akazi bakora bamwe n'abashomeri batagira n'aho babashyirira bose badusigurira n'ibintu by- mu makaminuza usanga ibintu bigenda bihindagurika ukazumva ingingo zahindutse ugasanga muhira umwana w'imyaka cumi n'umunani aricaye ntaco yimariye waza kureka amaboko muri leta nta kazi boguha Mhm.
ibyo bintu mwaca mutumira ko umushyiranganje ajejwe indero akabidusigurira neza Mhm. Yewe.
hariho newe mm, ikindi kimwe mwodutumira ko ni ujejwe mu gufatana mu nda ubushikiranganji bwo gufatana mu nda Mhm.
akadusobanurira ukuntu twebwe abashomeri ukuntu twashobora kuronka akazi dukoresheje amaboko yacu kuko uko tubibona usanga ubundi bwose twuzuye abashomeri benshi rwose kandi bi- bikaca bigira ingaruka mbi ku- kugwaruka no ku burundi bwose icya nyuma nashaka ko muzoca mudutumira ko ni kuri ajya amashyirahamwe bajya abantu baf- bafuse amashyirahamwe yandi cyane cyane mutamambo n'impa akadusobanurira kuri bimwe bimwe ibibazo umuntu aba afite kubona nk'abanyororo benshi baba bari mu gasho batagira ikibavugira naho bavugira ugasanga bakiriye uko tutazi uko ruba rumeze Mhm.
mutaba muduhe mudutumire ko kubera yadusigurire ukuntu biri bugende mw'ino myaka yindi iri imbere murakoze Ye, urakoze rwose pascal kuri ibi bitekerezo byawe tuzakora ibishoboka byose umutumirwa tuzaba tu- uzabasha kutwemerera tuzaganira nawe kandi bose mbona bakunze kwitabira ibiganiro ndagushimiye cyane twakire na onesiforo uranyumva
twebwe ndarubumva ndabaramukije yekomera muri ahagana hehe ndabona uh, utwandikiye utubwira kuri muganga
twebwe ndi mu mujyi wa bujumbura Ehe. Eh, umwaka mwawutangiye neza se
nuko twabatangiye neza twawuranganije neza Mhm.
hama nkaba nashaka nshikiriza ku- ku kibazo mwazanye Mm,
yewe icyo mbona cyane cyane mwo- mwogwiga ibiganiro byerekeye rwaruka nabyo ndugwaruka nashaka ko ndi umuganga ndugwaruka mhm, ucyari muto ehe.
ibi- ibi- ibiganiro byerekeye ikibaroho nyanganda sida mukabyongereza amasaha kuko urwaruka rura- rura- ruragwara umugera gutera sida ku ku rugero rwo hejuru cyane aha mu gisagara cya bujumbura Mm,
ama ikindi nacyo mbonamo aho mwo- mwokongereza ni ibiganiro byo gukundisha igihugu urwaruka kuko n'umunsi urwaruka ruriga amashuri akabura akazi yabura akazi agaca abona leta nk'umwansi mhm, ni nayo mpamvu abanyepolitike baca aho ba- baca baca mu kubakoresha mm,
ariko bize ubundi buryo habaye ibiganiro byo kubigisha ukundi kuntu ko umuntu wese yize ntisubira ko aca akorera leta arashobora ku- kwiyunganya mu- mu- mu byo yize ugasanga aribeshejeho mbere aranatanze n'akazi ku bandi mm,
ibyo biganiro mwo- mwo- mwobishyiramo mubakundisha igihugu rwaruka mhm. Ar- ariko niba ntibeshya hari minisiteri yihariye inafite n'izo nshingano zo gukundisha igihugu urwaruka na- ni ukuvuga ko aribo twatumira cyangwa hari ubundi buryo mubona twagerageza kumvisha urubyiruko uburyo bwo gukunda igihugu hari undi mutumire mwumve ibitero biriho kandi nabyo mugitumye ni byiza ariko mukamenya n'abahanga ba- babinonosoye mu- mu by'inyigisho byo gukoresha urwaruka nabo bakaza bagasigura Mhm. Eh, imo- im- indwara mukunze kubona se nk- nkwibarije koko nk'uko uri muganga m- kandi mu Mhm.
mujyi ah, uretse sida izindi ni izihe umuntu ashobora ku- ku- kuganiraho kugira ngo abashe kubungabunga ubuzima bwa- bw'urwo rubyiruko urwo rubyiruko ni rwo ni rwo ruba rura ni ama- niyo maboko y'i- y'igihugu izindi Yes.
ndwara mwumva umuntu yazashyiramo ingufu ni izihe mu kuzirwanya
indwara z'igituntu na na diyabete umushize mwarabiganiriye ko diyabete Mm.
mwakoze neza cyane ariko igituntu nacyo murakibagirwa nti- nta- ntimutumira abakinonosoye Mhm.
abanonosoye indwara ngo bajye gusigura urwaruka kuko nacyo kirafata urwaruka Mhm.
Yego.
Eh, tuza- tuzagira tuzabatumira ubwo nawe kandi tuzagutumira mu biganiro byacu bitaha mbe nkuraritse Eh, murakoze murakoze cyane mukomeze kugira umwaka mwiza mu muganga Ernest namwe mugira ibihe byiza Eh, murakoze murakoze Eh, reka twongere tubumvishe noneho n'akandi karirimbo ku mwaka mwiza mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi rya amerika new year ya aba
No more champagne, and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party, and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes are real to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see how the brave new world arrives, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay, dragging on, free to play, never knowing he.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga Ah, nkusoreho gatoya ku, ku izina nari mvuze mu kanya ntabwo ari ernest ahubwo ni onesfor ni onesfor ni muganga Ah, onesfor ni mpagaritse muganga u- mu- mu mujyi wa bujumbura ubu noneho tugiye kwakira ernest ernest uranyumva
Mwiriwe mwiriwe ndabuye mwiriwe neza urahagana hehe mwiriwe Eh, ndi kampara muri uganda ye M- mumeze mutahongaho i kampala
kampara turawe uretse ko ikirere gisa nk'aho cyahindutse Mm.
Eh, imvura ndabona nk'aho nka- nk'aho ihari muri makeya Mhm. buriya iza- izagwa iza- izagwa ni uku- ni ukwihangana
Aka nta kundi byagenda iyo ikirere gihindutse kirahinduka Nuko ye- ntawamenya ibyabo ntarabyakira ye none se wabashije gukurikira ibiganiro by'ijwi rya amerika se muri uyu mwaka ushize
Eh, njya nkunda kubikurikirana kuri eh, facebook yanyu Mhm.
Mm.
ye none icyo wumva tu- turimo kuvuga ku byerekeranye n'urwaruka urubyiruko ibiganiro bishobora kuba rubyaza rufasha ku buryo twashaka abatumirwa impuguke bakabibaganiriraho ibyo wumva wowe ni nk'ibihe
mbe bagenzi banjye hari ikintu bari kugarukaho cyane cyane n'ubundi kiragaragara
yego ikintu bita ubu- ubushomeri mu rubyiruko hirya no hino muri aka karere ndi umunyarwanda eh, usanga abana barangije amashuri bakabura akazi Bo, inama nagira nka leta wenda muri make hari umugenzi wanjye yaga- hari akantu yagarutseho kwegera urubyiruko bakabumvisha uburyo bwo gukunda igihugu kuko hari ibigaragara hari nk'abana bamara kwiga bakarangiza amashuri yabo babona nta kazi ka leta babonye bakumva yuko leta ari umugambanyi wabyo Bo, ikindi nagarukaho ni- ni ukubagira inama babereka nk'imishinga bakabafasha mu mi- mu mirimo yabo bakagerageza nko kuba za konti zihariye nk'amabanki ndakeka nko mu rwanda biba bihari Eh, ikindi nagarukaho nagaruka ku rubyiruko ni nko kunenga muri make ku rubyiruko ukabona nk'umuntu ufite amaboko n'amaguru mu gitondo arabyuka agiye mu kabari agiye muri ari kugenda mu muhanda nta- ntaho nta kintu afite cyo gukora abo nabo ndumva leta nawe hari ikintu yajya ndumva hari nka- nka- nk'agahano wenda bashyiraho nk'abo bantu nk'abo ngabo babyuka bambara nta kintu bakora uga- ngaho bagiye mu- mu kabari kunywa ibiyobyabwenge nagaruka nka hano muri uganda aho abenshi usanga bibereye muri za kanyanga muri za filime ngaho niho bakora ibintu by'ububandi byo- byo kwiba ndumva leta ndumva leta nayo yajya igira nk'igihe cyo kureba nk'aya mafilime nk'amasaha mbega yo kurebera nk'aya mafilime nk'aho ngaho Eh, mu rwanda njya mbona bagerageza akajagari baragaciye nta hantu wajya usanga nk'amafilime mu gitondo aha Eh, ikindi nagarukaho nagaruka ku rubyiruko urubyiruko muri make nabagira nk'inama nk'uko bagenzi banjye bari kubivuga nta mpamvu yo kwiga ngo wicare ngo ngo utegereze akazi ka leta ibyo ntabwo bikiriho kino gihe ni ukureba uburyo umuntu yakwihangira nk'imirimo hari abavuga ati kwihangira imirimo birasaba amafaranga ibiki ndumva icya mbere cye ni- ni ukugira umutwe ufunguye ukihangira imirimo Eh. ikindi nagarukaho nagaruka kuri leta hari igihe umuntu arangiza kwiga kumva bahamagara nk'ahantu ngo bahakina abantu ba- bakora ahangaha ngo bafite uburambe ndumva urubyiruko ahangaha hari akarengane ni gute wahamagara ngo abantu ngo bafite uburambe urubyiruko nubwo rukirangiza amashuri ndumva ahangaha hari irindi tegeko wenda hari ba- bareba Mm, kugerageza kuborohereza
Eh, tugerage kuko niba- nubwo baba bakiva mu mashuri umuntu arangiza kaminuza ngo hakeneye abantu bafite uburambe kandi nubwo akirangiza kwiga aho ngaho naho numva harimo akantu Eh, ni- ni ayo makuru nari mfite ku rubyiruko We, urakoze cyane rwose Ernest ibitekerezo byawe birumvikana bifite ishingiro kandi bishobora gufasha u- urubyiruko ndetse na, na leta nk'uko bivuze bakagerageza nko gusuzuma icyo kibazo cy'uburambe busabwa umuntu kandi atari yabasha kubona n'aho akora ni, ni ikibazo cyumvikana ye twakire na muvunyi muvunyi turi kumwe
Ntabwo turi kumwe ku Ye.
murongo ye urahagana hehe
ndi bujumbura santire Mhm. ye geza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika rero nawe igitekerezo cyawe
igitekerezo ku rwaruka mbona kubu nubwo nagiye numva benshi bavuga ngo ngo ngo bo bakundisha igihugu Hara- hari aho usanga bavuga ngo bagukundisha icyo gihugu wagenda kuraba ugasanga ntacyo bokumara muri icyo gihe
urashaka kuvuga iki
ubuzima bw'aba bw'urwaruka bw'ubu usanga ata kazi ku bafise usanga n'ubukene bw'amafaranga batakironka ukuntu bubaho mugo ukaza wumva ngo twawakundisha igihugu wowe ugasanga bya bindi ni uguhemana gusa
nari nduhimundi Eh, hari- igihugu gihima urubyiruko se
oya aba- aba- urubyiruko niko rugize igihugu cyane Mhm.
niyo fondasiyo y'igihugu kuko hatari urwaruka numva yuko ata bantu baba bagihari benshi kuko urwaruka nirwo rufite popirasiyo nini Mhm. niyo niyo ni runini ni rwinshi kandi ni narwo rufite amaboko nirwo rufite ingufu
Eh, nicyo gituma ku icyo kintu hari umu- hari umuntu wanyu numvise avuga yuko ngo bakwiye ngo kubigisha ngo ukuntu ngo bakunda igihugu ngo politike bakayireka ngo bakaba ngo barabahenda cyane burya umuntu ashobora kuvuga iby'iwe mu bana akaba afite iyindi mpamvu yiwe gituma yabivuze gusa icyo mbo- icyo mbona ni uko urwaruka bagwigisha nyine iby'imyuga bijyanye nyine n'ubuzima bwa minsi yose bagaca ubwenge hano ugasanga nyine umuntu arabayeho nyine mu buzima bwiza naho gukundisha aba- urwaruka igi- i- i- gukundisha igihugu urwaruka biragoye ni ikibazo kinini ntabyo boshobora ahubwo bosaba gusa kugira abantu bakaronka ukuntu nabo babaho gusa navuye ngo bakundisha igihugu abantu ni- biragoye kuko nawe navuze ngo babanke ibyo bari birebire kuvuga urwaruka rukeneye gukora byinshi rukaronka ukuntu rubaho cyane cyane mu buzima bugoye urabona nk'ibintu byarabyimbye amafaranga ntayariho usanga ni ubuzima bugoye Mm. uwakubanjirije mu- mu- mu bavuze gukunda igihugu hari urugero yari yatanze yabaye nk'utanga avuga nk'iyo urubyiruko nyine rutabonye rurangije kwiga ntirubone akazi rugahita rutekereza Mm.
ko igihugu ari umwanzi kuko batabahaye akazi kandi nta ntagahari ahubwo bakabasaba Eh.
kwihangira imirimo aho rero niho yavugaga ko Eh.
bishobora gutuma um- urwaruka rwanga igihugu
Mm.
kandi ah, ah, kandi rwagombye kugikunda kugira ngo Eh, rugikorere kubera ubu- eh, eh, ku- kubera uburyo babona atabuhari babona n'ukuntu babayeho ari nabi kandi babonaho usanga ari bakuru be babayeho usanga biragoye umva baca bababwira ngo tubigishe ngo gukunda igihugu ugasanga n'abany- na nyagwaruka nabwo rubyumvise ukabona n'ibiriko biraba ukuntu bimeze bugaca bu- butangura kwiramanta mu buzima ati ntaho turi n'aba- na- na bakuru bacu baturiye umva naho nashatse gushika jewe Mm. ariko nanone n'ukubanjirije Ernest nawe yavugaga ibyo by- by'urubyiruko nyine akavuga ati gutegura urubyiruko urubyiruko rukamenya ko rutagomba gutegereza leta rukamenya kugerageza kwishakira u- ubushobozi buka rugashaka nyine akazi ubwarwo rutagombye gutegereza kuri leta
Eh, ibyo byo byo byo gushaka ubuzi kuri leta ibyo bihindutse ubu muri iyi myaka y'iyi politike ubona imeze nabi naho kera nabo bari muri politike biga bavuga yuko bazoronka akazi kuri leta ntabwo biga bavuga ngo nibo bazirondera akazi iyo ni Yeah, imvugo ariko- ya- y'agahemo cyane yego ariko bira- Kandi ibihe ubu- birahinduka Mm, mm. ni ukuvuga ibintu bimaze guhinduka urwaruka nabwo ruca rubona ukuntu rubaho mugabo ugasanga kubaho kwaho buragoye ni ukuvuga muri politike byinshi birasiguye mugabo ubu ariko bavuga abantu bo muri politike hari aho usanga vurema ari ibintu byo kuduhenda urwaruka basanga urwaruka vurema turiramanta cyane kubera ba- ba- ugiye ku ishuri ukavuga ngo nta kazi urizeye kuri leta wowe uri kuriga muri iyo leta wumva ni ikibazo niho usanga rero abany- urwaruka ru- ruba- rugwiramanta cyane nibwo buzima bubi rero urwaruka buri kuracamwo muri iki gihe naho kera abantu biga bazi yuko leta yizobaha akazi ntabwo biga bavuga ko umuntu ariwe ashobora kuyi- kwirondera akazi ibyo ntibyabaho kera ni ukuvuga rero abanyamaguru bo muri politike nabo niyo bariko baravuga hari aho vurema bahubya urumva ni ikibazo Mhm. ye u- ukumva muri makeya aho twashyira ingufu ni hehe rero ni mu- mu zihe nyigisho abandi barabasabye gu- inyigisho zo gukundisha urwaruka igihugu wowe urumva umuntu yashyira ingufu hehe
yewe ibyo kuvuga gukundisha urwaruka igihugu ntabwo no- nuvyumva neza naho wobisigurira kuko gukundisha urwaruka igihugu ni uko uba uruhaye uburyo bwo kugira bubeho ye none Ukaba wowe uri- neza wowe mu- urifuza ko mu- bye- mu- mu- twashyira bigira ingufu he bisanzuye Mhm.
ata muntu avuga ati ndaha urabona nk'urwaruka rwinshi rwarahunze n'uri mu burundi avuga ati sindara noneho bavuga bagukundisha igihugu gute ahubwo uvuga ati imana yo dushoboza tukaramba gusa ahandi hoho ye uravuga uti novuga nawe uri kuvuga ngo badukundisha igihugu abantu bari muri politike ntibikunda Ehe.
bajya bonyine urwaruka rukarara ubusa deja ugwa- umwana yavutse muri demiri senke demire ubu ntashoboye kujya nka kabiri ku munsi Ye.
ariye rimwe asimbira imana esike noneho nyi- nyibwirira rero noneho wumva hasi u- a- ibiganiro wowe wumva ni ibihe wo- umuntu yakoraho gukundisha igihugu Ye- ibyo ku- gukundisha igihugu ubwo tube tubiritse hari ababyisabiye wowe mbwira wowe aho wumva ibiganiro wumva byafasha urubyiruko muri make kugira ngo dukomeze twakire n'abandi
Eh, icyofasha urwaruka ni uko twoba muri politiki nziza isobanuye atawanja wangura aho niho numva ko urwaruka rwoheba rukagira umutima w'urukundo kugira rukunde igihugu hakiri ibi nta nta muntu vurema yokunda igihugu vurema aho je numva ntogushyigikira cyane kandi mwagize neza ku telefone Eh, urako- ntabwo ari igihe ntabwo ari igihe ushyigikira turi kumwe twese twungurana ibitekerezo dushakisha ikintu cyose gishobora kuba byafasha urubyiruko nakubwiraga ko abatanze Eh.
ibitekerezo sinzi niba babakurikiye bavugaga ibyo gukundisha igihugu niyo mpamvu nakubazaga nti wowe aho wumva twaganisha icyo wumva gifasha urubyiruko ni ikihe none uravuga gusobanura nk'ibya politiki ubwo dushobora ku- tuzashaka ababisobanukiwe bage- baya- babasobanurire
rero kabisa Eh, muba mukoze kandi ndagushimiye muzoze cyane mwatwibuka- muvunyi
muzoze mwatwibuka umunsi uwo ari wo wose muzoba mushatse kuduha ibyiyumviro nta kibazo Nuko numva rwose urwaruka rwubaho neza Eh, Tugire urakoze politiki nziza urakoze rwose N'abandi bakaba mufunyi bari- Eh, twakire na alex noneho alex uranyumva
ndakumva ndakumva madamu eugenie ye urahagana he alex
ngende mu gisagara cya bujumbura ndanabifuje n'umwaka mushyashya mwiza ye umwaka mushya muhire nawe n'umuryango wawe n'inshuti zawe yego namwe Mm.
yego namwe namwe gutyo Ye, igitekerezo cyawe wowe
yego ubwa mbere ahubwo nagira ntambwe ndabashimire kubona mwazanye kino kiganiro gisa na gutya kubera Mm.
hariho narimaranye igihe ishingiro sinagomba kubaza gisa ni- n'ikiganiro mwashimo tuzanira Mm.
Eh, ni ukuvuga imbere y'uko ngira icyo nterereye icyo nshikije gisa n'ico mwari mwasabye ariko nanjye narabifuza kandi mbanza kugomba kubasaba ku ijwi rya amerika yego
Eh, mu nkundire ndaba ikibazo cyanjye ndakibaza nish- nishingije cyane Mm.
ikiganiro ikiganiro mwatuzaniye iwa- iwanyu mu ntara Mhm.
ikiganiro ikiganiro ni ukuvuga eh, kigitangura uyu mudamu tubaha cyane witwa liliane niminazi agitarisha n'abakemeresha yaratuba- yara- yarashyizeho kuvuga yuko ari ikiganiro kizo- kizo dusanga kure ni ukuvuga ni ukuvuga mu mu mihana mu mihira cyangwa mu makambi ya kure Mhm.
ariko mu nyuma ugiye kuraba nyine cyaciye cyaciye gifata intumbero y'uko kiza hanini kisunga abari mu mu makambi cyangwa mu- mu bisagara bitandukanye ko twebwe turi kure usanga iyo turi hagati mu misozi ugasanga ntitwashikiwe twari tuzi ko tugiye kwisanzura nyine tukisanzura mukadushikira rero iki kibazo ngenda gifatanya n'iyi ntumbero y'uyu munsi ikiganiro y'uko eh, none ugwaruka two- twosaba iki muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'indwi Mhm.
twe turifuza cyane yuko mutwegera cyane mu mwaka wa demiri disete ni ukuvuga turashaka yuko niburi iburi mu- mukora ibishoboka abantu bari kure mu mu bana biteza imbere igihugu harimo ibintu badutumiye byo kugurira udushyirahamwe duto duto ku mitumba cyangwa ugwaruka Mhm.
mukaduhuza tugafata dufate mu gihe muba mutwegereye cyane tukamenya tuti nk'akarorero n- nimba harwarwa ruri mu cy'ibitoki guhagize umugambi kanaka muka- ayo makuru mukayamenya mukayashyikiza hanyuma natwe iyo turi nimba turi mu bumanuko bw'igihugu tukamenya tukamenya eh, ibyabaye he- aha hirya no hino aho rero ndashaka nti ni- nari nifuza nti mwodushyize ubutumwa burongoye izu rya amerika muka- aha mu burundi dufise intara cumi n'umunani Mhm.
Mu- mu- muka- nk'akarorero muga- bakagira baga- nko ku ntara imwe akadomo makuru umwe ku ntara kugira ngo kominikasiyo yorohe no kuvuga uwo makuru kumbura ari mu ntara imwe zizodufasha mu ubu ndazo dufite bake ku buryo n'imigambi ikorerwa ikorerwa ku mutumba kanaka bigoye kuyimenya kugira ngo n'abari hirya no hino nabo bayimenye ni muri iyo ntumbero umva niko gutezanya imbere n'izo nshatse kuvuga Mm. Ye, birumvikana ariko kandi ubanza binagoye ku amikoro yo kubona abanyamakuru cumi n'umunani mu mu kuvuga muri buri ntara Na- ntabwo byoroshye ariko icyifuzo cyawe ubwo turakigeza ku babishinzwe
Eh, ni icyifuzo ni icyifuzo buke buke dufate buke buke muga- muga- mugatera imbere mugahera ku muka- mukagira n'intara zimwe zimwe dufate nk'umumanuko mukaharira basi mutaratera imbere mukavuga nk'umumanuko mukaharira umwe Mhm.
buraruka kujya mwahahaye uwundi mu burenganzira gutya kugira ngo komusa umuntu agira ati ndafite nimero y'umumenyesha makuru cyane ntihagira iki umugwaruka rukenera turashaka kumutelefona aka- akadufasha inkuru akayishyikiriza ubu- ubwoye rero ku- gu- amakuru akoroha gutanga kuko ubundi bwobwo nk'ubu nka jewe nko mu ntara ndi nkunda kuba ndimwo abanyeshuri bakunda usanga ata ata nimero y'umuntu ushaka kuzi rya amerika ntashobora kuba ndonka Mm, nari nzi ko babageraho mwebwe kuko ni ni bujumbura muri mu ni muri mu mujyi se cyangwa ni bujumbura
hari ibijumba hari ibijumba ariko kenshi iyo iyo bishitse nka nkaja hagati mu gihugu birakuronka amakuru ariko ngira ngo nta sinovuga ngo naronka amakuru ngo byose cyangwa ndayatanga ngo byoroshe rero ni byiza yuko mwotwegera cyane urumva mutwegereye natwe uko turiko turakora tukamenyekana ni- ni- ni- nicyo cinzwe nashaka kuvuga tugafashanya mukadufasha natwe utwo tugambi duto duto dufise cyangwa ahandi ku ki- ku yindi ntara badufise tuka- tukabigira ko tukaza turafashanya muri iyi Mm, inomero yawe se dushobora kuyiha umunyamakuru wacu w'ibujumbura ku buryo wajya umugezaho amakuru y'ibyabaye iwanyu
ariko biba byiza gusumba kuko nanjye na- nayo ndenda nayibura ahubwo biba byiza gusumba Mm,
ahubwo nunabashimira cyane okay urakoze ubwo tura- ye. Nda- Nda- nanjye reka rero- ngushimire rwose ehe rego nanjye ndabashimiye kandi turi kwifuriza umwaka mushasha mwiza mwese mu gihugu amerika urakoze namwe uzababere muhire n'abawe Eh, radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hari abari bakomeje kuvuga ku rubyiruko nka ernest we yavuze ati reka noneho nanjye nenge urubyiruko ariko baragenda barugira n'inama z'ukuntu rwakwifata reka turebe n'aka karirimbo nako gaha inama urubyiruko ishiraniro ya focus fashaho uko yasubiwemo na casanova
Feel the music, yeah. And you the remix, yeah. Mwana wanjye, ko witeguye umutima uranangiye ugiye mu mujyi uko wabyiyemeje ndakure kugende ariko umbabarire ntega amatwi nugerayo uzasekerwa na benshi ariko muri abo bose
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dukomeze tubagezaho ibitekerezo byanyu kuri radiyo ijwi ry'amerika aho tuvuga ku rubyiruko urwaruka ibyo rwifuza ko twazaruganiriraho muri uyu mwaka twakire thomas thomas uranyumva thomas turi kumwe ko ntakumva neza mwiriwe mwiriwe neza urahagana he toma
ndi mu rwanda Yee. igitekerezo cyawe rero wi turakumva igitekerezo cyawe ku bi- ku biganiro bishobora gufasha urwaruka urubyiruko
icyo mubasaba muri uyu mwaka Mm.
ndashaka ko mubashimikira mufite n'amagara meza.
Nta- ntabwo ndimo kukumva uravugira kure ya telefone yawe ahari Ndashaka- niko ndakubwira yego mujyanye n'amagara meza ndashaka uyu mwaka ko mubashyigikira mu ndwara dufatira mu bihingwa byose.
Mhm. ariko ijwi ryawe ririmo kugenda Ye- ye u- ngo indwara zifatira mu bihimba by'irondoka
Eh, kenshi urwaruka usanga izo ndwara batazimenyereye Mm, ariko uravugira kure rero toma
Mm.
Mm.
kandi rero urwaruka niko rubangami- rubangamirwa cyane kubera Eh, mu ko- bintu bata- batazi ingaruka mbi zitera n'iyo ndwara Mhm.
rero uyu mwaka rero ndashaka cyane cyane ko mubyigisha cyane nyine tukabimenya Eh, ibyo rwose ugushije mu rya muganga i burundi muganga onesiforo nawe yari amaze kutubwira ko um, indwara zifatira mu bihimba by'irondoka tuvuge nk'i- n'indwara ya sida nabyo bi- um, aba- urubyiruko rukeneye kuba rwakumva rugasobanukirwa
kandi hari ikindi nasaba yego
ndashaka yuko mwoduhuza n'urongoye impunzi mu rwanda hari ikintu ashaka kumu- kumwibariza
urongoye impunzi zihe ko hari impunzi
ziri mu gisagara
impunzi z'abarundi
Eh, ziri mu gisagara zitari mu nkambi Mhm.
kubera nka- hariho benshi batamenya uzirongoye nyine twese uraza turagira n'ingaruka mbi mugabo tukabura aho aho tuzisukire Mm. ntabwo uzi ntabwo uzi uzihagarariye duhuza cyangwa mukamuha inomero yanjye nyine tukazavugana Mhm. Ye. Sawa ubwo ubwo tuzabikora urakoze cyane. Mm. Ye. Twakire na Yves. Yves turi kumwe.
yego ndabanje kubaramutsa Ye komera urahagana hehe?
i kigali Mhm. Ye mumeze neza aho ngaho i Kigali se?
yego tumeze neza kandi turabifurije umwaka mushyashya Ye namwe namwe umwaka mwiza.
Eh, hama ku bijyanye n'ibyashyizwe mu mwaka ushize Mm.
ah, tubanje kubashimira cyane rwose ku biganiro mwagiye mutugezaho ku bijyanye n'iby'ubuzima cyane cyane
Yego.
kuko byagiye byagiye bidufasha cyane bidufasha rwose kuko byaradufashije n'abandi batari bake hamara nifuje yuko bishobotse ko muzodutumirira ko umuganga wenda cyangwa yoba amenye azi- akurikiranije n'amaserivisi Mhm.
n'indi wari amaserivisi kuko benshi ari bagenda bayirwara noneho bakibaza ngo ngo ni giripe cyangwa ngo ni ibindi bicurane bisanzwe ariko ugasanga byavu- ugasanga ni amaserivisi nyine bagwaye ariko umuntu ntabimenye Mhm.
noneho nari nasabye yuko bishobotse mwazamutumira ko umuganga kugira ngo azaduhe ubusobanuro ku bijyanye n'iyo ndwara y'amaserivisi Okay. Ye birumvikana. Sawa.
hama ibisigaye naho akantu nagomba mbiba mbasabe Mm.
hari umuntu wi- hari agatuzi dukunze gucishamo Mm.
noneho rero abatari bake bagumye basaba yuko kariya gapimisi feri mwaza gakuramo bivanye n'ukungene hari umuntu wigeze perezida tomasi kamere ariko ariko ku kiganiro Mm.
noneho ni umuntu w'umudamu yigeze gutelefona wenda asaba ngo amafaranga ngo makumyabiri ibihumbi mirongo ibiri Mhm.
ariko rero bisobanura ko yoba atari yakurikirana ikiganiro bivanye n'ukungene atari yagikurikiranye noneho hahita haza by'amafaranga kandi bari batumiye umunyamategeko akora akantu twari twifuza yuko muri mwaka dutanguye cyangwa ubu barabisize ko kurangirana nako n'ukuri muze murabe ukuntu mwagakuramo maze barakacishamo ubundi kuko nawe nashobora kuba abyumva akumva bimuteye ikibazo bivanye n'ukuntu atagakurikiranye neza Mm. Gu- ur- Urumva hari icyo ga- hari icyo kamutwaye se? Ku- Ubusa ntaba yaratubwiye.
ashobora kuba atari radiyo wenda arimo gukurikirana yibereye hagati mu ntara ahantu mu misozi ugasanga ntabwo ayikurikirana cyane niyo mpamvu hari n'abandi bagumye bagasaba ko ako kantu n'ukuri mugakuramo bishobotse kabisa mwamukoze Hari abantu babigusabye se? Babi babikubwiye.
oya baragerageje kuda babisaba hano kuri radiyo twagomba tu- tubyumvira tukabyumva ariko Mm.
bakata amaso akavuga ngo bazabyikaho ngo bazara ko bagakuramo Mm.
ariko tukagenda ko bagakuramo tugasanga hashyizeho ikindi gihe kitari gito nk'ukwezi Mm.
ukumva ugiye kugashyiramo Mhm.
kandi bari bakwemereye ko batazongera kugashyiramo
Mwumva ko ababangamiye rero.
ntabwo kabisa ari byiza cyane ntabwo katubangamiye cyane mugabo nko- nka wenda nk'uriya mudamu ashobora kuba hari abandi bamubwira ati buriya wowe ukuntu kuza kumva ku iradiyo bagushyira bavuga ko bagiye gusaba amafaranga gusa ntabwo ari byiza cyane Yereka Yves Yves urakoze.
bagakuramo kabiri Urakoze Yves ikiganiro reka tugisareza aha ngaha kandi nsabe n'uwo mudamu niba twumva abe ya- yazatubwira u- nawe icyo abitekerezaho niba hari icyo bim- bimubangamiyeho mbashimire mwese rero kuba mwateze amatwi ni radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mukomeze kugira ibihe byiza
gashikwe n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose nagahu ni ishiraniro